Ini Radio Izida Amerika. iradiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni fidele niyo ngo abagiye kubashikiriza amakuru yo kuri iyi saha leta y'u rwanda yatanguye gusenya no kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu yubatswe ahegereye umugezi wa sereya mu kuri mahoko
ubu bwanyobeye ubu numiwe ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye ndi kwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba reka hari niwe nakibwira ibibazo nifitiye uwo ni umwe mu banyagihugu mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda muri nigeria abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa perezida mohamed bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanyi na kimwe cokoresha inguvu za gisirikare muri leta ya hawaii iri mu ibahari ya pacifique mu burengero bwa leta zunze ubumwe za amerika rimwe mu mazinga ayigize yitwa maui yahiye aratokombera abantu mirongo itanu na batanu bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro muri leta zunze ubumwe za amerika umushikirizamanza adasanzwe jack smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa donald trump ku byaharegwa byo gushaka guhindura ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri leta ya hawaii iri mu ibahari pacifique mu rurengero bwa leta zunze ubumwe za amerika imwe mu mazinga ayigize yitwa maui yahiye aratokombera abantu mirongo itanu na batanu nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru guverineri wa hawaii josh green yatangaje ko iri shyano ari ryo rya mbere ribi cyane mu mateka y'ikirwa ategeka inyubakwa zirenga igihumbi zabaye umuyonga neza neza
Uh, Hurricane Dora, which was off our southern shores, with winds of up to 81 miles per hour when they hit Hawaii. So that spread fire.
Guverineri Green ati umuriro watewe n'amapfa mabi cyane yumije ibyatsi n'ibiti wakwirakwijwe n'imiyaga ifite umuvuduko wa kilometero ijana mu isaha umubare w'abapfa ushobora kwiyongera kuko abandi bantu byibura igihumbi baburiwe irengero kugeza ubu abandi ibihumbi n'ibihumbi ntibafite aho bakinga umusaya guverinoma yatangiye kubashakira aho baba bacumbitse nko mu mahoteli irasaba kandi n'abaturage kwakira abari iheruheru umuriro watangiye kuwa kabiri ariko inzego zishinzwe gukumira ibiza ntizaburiye abaturage uko bikwiye kandi hakiri kare ntizakoresheje sirene zivuga hose mu gihe cy'ibyago ahubwo zanyujije ubutumwa kuri za telefone ngendanwa televiziyo na radiyo ariko umuriro w'amashanyarazi wari wabuze hose bituma butagera ku bantu benshi kubera gutungurwa bamwe bahunze biroha mu nyanja ya pasifika iki ni cyo kiza gihitanye abantu benshi muri hawaii kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu ubwo tsunami yishe abantu mirongo itandatu n'umwe abarwanya imiriro bamaze kuzimya byibura mirongo inani ku ijana by'inkongi urakoze thomas kuri iyo nkuru muri leta zunze ubumwe za amerika umushikirizamanza adasanzwe jack smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa donald trump ku byaha aregwa byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu thomas kamirinde
urubanza ruzabanzirizwa mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha no gutoranya abaturage bazaba bagize urukiko rwa rubanda jury mu cyongereza ruzaruburanisha rwo nyakuri mu mizi yarwo rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu nyandiko yashyikirije umucamanza umushinjacyaha avuga ko bazarugaragazamo ibimenyetso byabo mu gihe kiri hagati y'ibyumweru bine n'ibyumweru bitandatu umucamanza aramutse yemeye iriya tariki ya kabiri y'ukwa mbere gutaha byatuma Trump amara iminsi y'imibyizi yose mu rukiko igihe cyose cy'urubanza bityo ntiyabasha gukora politiki kandi amatora y'amajonjora yo mu ishyaka rye ry'abarepublikani azatangira ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane we n'abavoka be bafite umugambi ko mu cyumweru gitaha bazabaza umucamanza niba yafata indi tariki iri inyuma cyane yiriya ya kabiri y'ukwa mbere umushinjacyaha yifuza umucamanza yabwiye impande zombi kuko izi mpaka zatangiye kera ko ashobora kuzabaha umwanzuro mu nama bazakorana bose hamwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi mu rundi rubanza Trump aregwamo ibyaha byo gutunga amabanga y'igihugu atabyemerewe n'amategeko umushinjacyaha Smith yasabye umucamanza ko rwatangira kuburanishwa ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha Trump n'abavoka be bo bifuza ko rwazatangira nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ataha azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane Trump ahakana ibyaha byose aregwa muri izi manza zombi
naho muri niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa perezida mohamed bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanye na kimwe cokoresha inguvu za gisirikare kugira kimugarukane ku butegetsi babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu vyo mu burengero barimwo wa amerika inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu thierry ndayishimiye babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimwo wa Amerika umwe mu bategetsi ba gisirikare b'igihugu co mu burengero yabwiye itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ko mu bavuniwe akagohe baburirwa ku bwicanyi bushobora gukorerwa perezida Mohamed Bazoum barimwo icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Victoria Nuland abaserukira batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri babibwiye Victoria Nuland mu rugendo yahoramwo muri Nigeri nk'uko itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ijwi ry'amerika rikesha ano makuru ribivuga itororokanirizo ry'amakuru api ntirivuga igihugu umutegetsi yarihaye ano makuru akomokamwo gusa hari uwundi mutegetsi wa amerika yemereye api ko aya makuru atakinyoma arimwo uwo mutegetsi yasabye ko amazina yiwe adatangazwa kubera atarusha bwo kuvugana n'ibimenyesha amakuru yahawe abategetsi batangarije api amakuru y'ubwicanyi bushobora gukorerwa perezida Muhammad Bazoum imbere y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afurika yo mu burengero CEDEAO ritangarije umugambi waryo wo gukoresha ingufu za gisirikare mu kugarukana demokarasi muri Nigeri Amerika yavuze ko iri ku ruhande rwa CEDEAO ariko yirinda gutomora nimba ishigikiye ingufu za gisirikare iryo shirahamwe rikangisha gukoresha canke itarishigikiye Anthony Blinken atwara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yagabishije abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeri avuga ko umutekano wa perezida Mohamed Bazoum uri mu minwe yabo Blinken yavuze ko Amerika ifise impungenge ku mutekano wiwe n'uw'umuryango wiwe
turagushimiye Thierry ndayishimiye kuri iyo nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye abatembagaje ubutegetsi muri Niger kubahiriza uburenganzira n'umutekano bya perezida Mohamed Bazoum yavanywe ku butegetsi hamwe n'umutekano w'umuryango wiwe inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederick Nkundikije ishyirahamwe Human Rights Watch rifite icyicaro muri leta zunze Amerika yatangaje ko ejo ku munsi wa kane no ku munsi wa gatatu ariho ryavuganye na perezida Mohamed Bazoum aheruka gukurwa ku butegetsi muri Niger umwunganira amategeko umuganga wiwe umwe mu nshuti ziwe hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wiwe mu bijanye no kumenyesha amakuru mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye uyu munsi ku wa gatanu yavuze ko perezida Bazoum yabwiye iryo shyirahamwe ko abamufungishije icy'amaso bamufashe gunyama inyamaswa kandi batamuha uburenganzira bwiwe barazovu yabwiye ishyirahamwe Human Rights Watch ko kuva igenekerezo rya kabiri uku kwezi atamuyaga nkuba afise kandi ata muntu barashobora kuvugana imbona nkubone kuva igenekerezo rya kane ku bw'ishyirahamwe Human Rights Watch perezida Bazoum nta ruhusha afise rwo kuvugana n'inshuti ziwe canke abagenzi bamugemurira ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa ishyirahamwe Human Rights Watch mu itangazo ryaryo ribandanya risigura ko Bazoum yavuze ko umuhungu wiwe afise ibibazo vy'umutima yimwe uburenganzira bwo kubonana na muganga
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zirimo facebook youtube instagram na twitter isigaye yitwa x aderese yacu nayo ni voa radiyo yacu mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u rwanda yatanguye kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu baba muri segiteri ya kanama ahegereye umugezi wa sebeya ni nyuma y'u- y'uko iminsi cumi n'itanu bari bahawe n'ubuyobozi yo kuba bavuye mu mazu yabo irangiye inkuru ya gloria tuyishime
ibicumi rero narabatsi ndabona minari bari mwana byaramara rero umurongo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa sebeya by'umwihariko muri santere ya mahoko mu karere ka rubavu ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi cumi n'itanu gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe ijwi rya amerika riragera kuri uyu wa gatanu mu masaha ya saa tanu z'amanywa twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi iyi santere ya mahoko iri muri santere zikomeye mu ntara y'uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa ngororero rutsiro nyabihu n'ahandi ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo bamwe basangaga bifashe ku matama abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva uko wabonaga ingufuri ku maduka n'amazu by'iyo santere ya mahoko ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage abenshi babijyanaga kubibika iwabo abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza ijwi rya amerika ku ikubitiro yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muhawe n'imana chantale ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka yagarutse ku bana n'abavukanyi be umunani none iyo nzu nayo ubuyobozi bwayimusohoyemo uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza ubu bwanyobeye ubu n'umwe ni ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye ndi kwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba mbese ubu ndi kumva mbese ni imana mu ijuru igenda nkinda na perezida hari niwe njyewe uwamunyeka hari niwe nakibwira ibibazo nifitiye ni ukuri Munyaneza Vincent umwe mu baturage bacururizaga muri santere ya Mahoko aganira n'ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba ngewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze ngewe ntabwo nabikuyemo biracyari mu nzu nafunze nagiye ubwo icyo bari gukora ntabwo nkizi ariko ngewe nagiye ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo ariko ngewe ntabyo nakuyemo na n'isaha biracyarimo kuko nafite kubyerekerana uyu muturage yongeye kubwira ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara kwishyura banki ntibyashoboka umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twari duteze amarariro n'amaramuko urumva naho ntibyashoboka kandi aho nayo ifite bizinesi y'akabari harimo abakozi makumyabiri ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari urumva ni ikibazo gikomeye cyane barutse mu gihombo gikomeye Ikuze Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu ye y'ubucuruzi yamufasha kwishyura ideni rya banki tukibaza ese ba bantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturenganure byaba byaragenze uti turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire niba dufite umuyobozi wacu rwose twere kuba nk'inzuki zitagira urwamo abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero icumi bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa sebeya aho kubasaba gusiga metero mirongo itanu umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka rubavu nzabona impade gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa
aribuka afata inzu atwereke ko atishoboye noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye eh, baribuka bimukira hamwe basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cy'aho kuba ku baturage bakuwe mu byabo Eh, harimo harategurwa site eh, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe eh, ku babimuwe batishoboye icyakora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu krado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho evariste murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango krado kugira ngo ubundi itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa irengagizwa ihame rivuga ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka ariko imitungo yanyu irabaruwe tuzabaha ibi abc bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka ibiri ijwi ry'amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo gusa biteganyijwe na leta y'u rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa sebeya muri metero mirongo itanu bimuka mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe nanone imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka rero tuyishime ijwi ry'amerika i rubavu
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyagihugu hafi amajana umunani bakuwe mu vyabo n'intambara mu ntara kivu yo mu buraruko biriwe imbere y'ibiro vya buramatari w'iyo ntara impamvu n'akababaro bavuga bategwa no kubura umutekano mu bice babamwo ni inkuru dushikirizwa na jimmy shukrani bakomera mu masaha y'igicamunsi nibwo aba bahunze ingo zabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru bahuriye ku biro by'umuyobozi w'intara biri muri komine ya goma muri karitsiye ya himbi ahazwi nka mize ni nyuma y'urugendo rurerure rungana n'amasaha ane bagenda n'amaguru bakoze bava mu nkambi za kanyarucinya bulengo dombosco na rusayo zose ziri muri teritwari ya nyiragongo no mu burengerazuba bw'umujyi wa goma rwabaye amahoro ntawahutajwe abashinzwe umutekano bagendagira uruhande rwazo kuva aho baturutse batinya ko bashobora guteza akavuyo mu mujyi hose ariko nta byabaye bakigera ku biro bashatse kwinjira imbere ariko bakumirwa n'abapolisi barinda ibiro bya guverineri nyuma yaho nibwo basabye ko hinjira ababayoboye kugira ngo bagirane ikiganiro ikiganiro na guverineri Constant Makongba ariko ntibyagira icyo bitanga kutakirwa n'abayobozi byatumye aba bakuwe mu byabo bafata icyemezo cyo kwirirwa bicaye mu muhanda hagati y'umujyi ku muhanda uva mu mujyi rwagati uja muri quartier ya Himbi na Keshero muri komine ya Goma abavuganye n'ijwi ry'Amerika bagaragaje ko barambiwe inkambi twe ni ikibazo cyerekeranye n'inzara ibiryo biraza twebwe tubiboneho ubwo twabonye ko inzara igiye kutwica tubona tuzanga icyatumye tuza hano ku buyobozi bwa guverinoma twazanywe n'akababaro dufite tukaba twicaye ahantu bita ikibati kuhicara kwacu tukaba tutanezerewe inzara iratwishe tukabura ibiryo tukabura amazi noneho twebwe tukaba tuje hano kuri guverinoma kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano wo kugira ngo buri muntu asubire iwabo aho yaturutse abandi batsembye ko batava leta itabahaye igisubizo ku bibazo bamaranye iminsi mu nkambi ni ukuvuza ngo tuhave turwishije igisubizo cy'abakuru cyerekeye cyo kuvuga ngo bazatubure dutahuke ariko yuko indambara yashize ariko bakagira n'icyo botugenera cyo kurya turabanga tumaze kumva igisubizo cyaho twaje kumutakira nk'umubyeyi wacu kugira ngo baduhoshorere intambara mu gihugu cy'iwacu cy'amasisi kugira ngo dutahe wenda tujye kuva iwacu Moise Bizimana wahunze aturutse mu teritwari ya Rucuru aragaruka ku cyakurikiraho leta ikomeje kwanga gukemura ibibazo byabo.
Igisubizo ni kitaboneka kuko twara twaratatse cyane ntabwo turava ahangaha turicara cy'ibicumweru k'ukwezi irameza ngahe tuba turava ahangaha nta gisubizo kitarakaboneka kandi uko dukeneye turava ahangaha ari uko baduherekeje tugisubiye iwacu mu teritwari yacu ya Rucuru aruko nta turasubira mu nkambi ubu ngubu inzira ni imwe gusa kuko bashyizeho za seserefe seserefe zarashize ubwo ubu ngubu inzira ni imwe no gukubita n'intambara ku ntambara madamu mukangamije domitira na bagenzi be bo babona ko icyangombwa ari ugusubira iwabo bagasaba leta kurangiza intambara muri rucuru na masisi ngomba kupfa niyahura ngasubira aho nabaga ngasubira iwanjye mu matongo kubera ino mbega ndi kureba amayisha gino gatunaniye ndegereje tigisubiza kirava ku mukuru n'imbara tubyize naba nta gikozwe twebwe turafata imyanzuro yo kuzajya kwiyahura muri yaduye none batubabarire wenda badukurire abo bareberi iwacu baducyure tujye mu mirima yacu twongere duhinge tubone ibyo kurya naho victoire hakizimana we yizeye ko abayobozi bari bushakire igisubizo kirambye ku bibazo bamazemo igihe twizeye yuko hari ikiribuze gukorwa kuko urabona ni iminsi miremire abantu batesetse urazi mu nkambi hirya no hino tuzi yuko ubuyobozi bugomba kureba akababaro abaturage bafite bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abaturage basubire mu byabo nubwo aba banyekongo bakuwe mu byabo bahisemo kuba bimuriye ibyicaro byabo ku biro by'ubuyobozi bw'intara baremeza ko hari n'abandi muri bagenzi babo batabashije kuza kubera kubura imbaraga bitewe n'inzara ibibasiye umuyobozi w'intara ntacyo kugeza ubu arabwira itangazamakuru kuri iki kibazo dore ko abanyamakuru bangiwe kwinjira imbere jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu burundi imiryango igera ku ijana na mirongo itanu yo muri site ya muyange ya mbere iri muri komine ya gihanga mu ntara ya bubanza irageramiwe no kuba mu mazu yasenyaguritse abajejwe intwaro kuri uyu mutumba baratabaza amashyirahamwe yitaho ba ntaho nikora eh, kugarukira kuri iyo miryango inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika dusomerwa na thierry vendayishimiye imvura yiguye ndahagarara abana bakahagarara tukabura iyo tuzi uyu ni umwe mu banyagihugu babangamiwe n'uburaro bubi muri site ya muyange ya mbere muri komine ya gihanga muri rusange amazu menshi agizwe n'impome zine zigumye inzu muri izo isoko ryacu ryishikiye aho ku muyange ritubwira ko hari imiryango iba mu mazu asigaranye impome zitatu canke zibiri gusa impome zabomotse zimwe zizibijwe ibishagara by'imikaratusi izindi ntazo bazibiye inzu ziri ku murara hari n'ayandi mazu agifite impome zikwiye ariko amabati yaratobaguritse abanyagihugu bose babamwo bose bavuga ko bagowe co kimwe kuko amazi y'imvura hamwe n'imbeho bibabangamira asha amazu yoyo emwe ni ibanga sibyo kuvuga imvura igu urabona nk'iyi nzu urashobora kubona amabati ameze neza ariko wagira ugere mu nzu ugasanga ni ibihengeri byaratobaguritse nko kwa mukecuru wanje wewe hari aho imvura igwa akagenda yimurira ibintu yimurira ariko uhagaze hanze wavuga ati iyi nzira komeye ubu muci ndahiriwe aho imvura izogwira nzoreka nk'amabasi abiri ariko nkora ndarandakamo induru mu ijoro turaha mu nzu twenyene kugira badutabare ntiduhave dutwagwa cyangwa ngo tugwamo kereko umukuru w'umutumba wa rugungu urimo site ya muyange ya mbere ntirandekura augustin asaba abamukurira mu nzego kugira ico bakoze imvura itaratasura mu bisanzwe nk'icyifuzo cy'iwanjye nifuza ko imvura itotasura ibasanga aha hantu bari kuko muri ko muraraba nk'iyi nzu namwe murabona nko mu gihe imvura itasura igasanga y'umuntu twibaze ko atabuzima bwiza azogira niyagira imana ntimugwe ko azoba ari imana ifashije Aba banyagihugu bo muri site ya Muyange ya mbere bavuga ko ayo mazu bari bayubakiwe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bakaba bahegeranirijwe bavuye mu buhungiro butandukanye kubw'intambara zagiye ziraba mu gihugu bituma mbere bamwe batakaza amamuko yabo nk'uko niyo saba Evangeline abitwiganira nkaje navukiye mu buhungiro mugabo maze guca ubwenge nca ndaza ngezino ababyeyi banje baca bahitanwa n'intambara kugera umwanya ni iyi saha sinokubwira ngo ababyeyi banje ngo bava ciye rero mbona ko muhiri iwacu ari ahanyene amikoro yacu nayanyene twe duca tubona ko iwacu ari ahanyene leta yadushize barashima ko leta yari yabaronkeje aho bakika umusaya ni ukuvuga imetero mirongo ibiri kuri metero mirongo ibiri ariko baranegura ko byanse ko ibarose amatongo yo kurimamwo kandi haheze imyaka mirongo ibiri bayasaba muri kino gihe bavuga ko ari naco gituma batagira amikoro bigatuma badashobora no kwisanura kugaburira ayo mazu ni ukuvuga turabaye mu buzima bugoye cyane turinda kujya guca itasha iyo mu mapuderi cyangwa hariya za gihanga ibijumbu byeze abantu bo ngaha bajya kubicweba iyo za gihanga nibwo buzima tubayeho nk'ubu rero muci ataho turonka tujya kubicweba cyangwa ngo tujye guca itasha ni ukuri turabayeho nabi cyane rwose aha ndagowe aha singarana gahuzu namba n'ubu kuva mu gitondo twiriwe ubusa nta kintu dufise tujya abana bagabampfire ko n'inzara aha ndamerewe nawe abana kuva kare bakumwambwa none mama tugire gute none jewe ngirene none kuva ngenda kukumaseka ereka barapfuma bakampimba ariko ngenda ntabura n'igihe ngenda ntaronka aha ndagowe niyo saba evangeline asaba leta kugira ico ikoze kugira ntizoje kuyora yasheshe twe nyabo nibadufashe badusanurire nk'uko babaye ababyeyi bakadukura mu mihinga itandukanye n'ubundi bagira icyo bakora amazi atararinda kurenga inkombe mu minsi ngaha twaragize ikibazo kitoroshe cy'inzara abantu barapfa ku bwinshi amashyirahamwe atandukanye aradushikako icyo gihe imana iraturokora mugabo by'ukuri ndiko ndaraba no muri uyu mwaka turimo hamwe atamugira neza yogira icyo akora ndabona ko iki tutora imara kubera ibibazo mbona dufise ni birebire cyane rwose kandi abantu bashonje ni benshi umukuru w'umutumba rugunga aragaruka akavuga ubufasha burama bwo gutabara aba banyagihugu ikintu cya mbere bakeneye ni ubufasha bwo kuntu boronka aho barima kuko umuntu afite aho arima n'aho ahomba birafasha abari mu bandi bahombye hama ikindi kigira kabiri ni ibitungwa bito bito ibitungwa bito bito bigwira n'ingoga bajya abantu bafite amikoromake arose igitungwa gitoya kiranyaruka kumusahiriza kibyara n'ingoga ugaca usanga n'umuryango kirawufashije cyane ikindi nacyo ni nibaza ko ya mashyirahamwe yahora abagarukira ko yokongera akagira inguvu akongera akabagarukirako igitigiri gitangwa n'abajejwe intwaro muri site muyange ya mbere ni uko iyo site igizwe n'imiryango hafi amajana umunani muri rusange abantu bagiye baregeranirizwa mu masite ari mu ntara zitandukanye z'igihugu bose bafise ingorane yo kubura amatongo yo kurimamwo ingaruka zibambi cane kuri bo kuko igihe hatse uruzuba rwinshi canke imvura nyinshi mu turere barimwo kenshi nibo bahasiga ubuzima
turagushimiye tiyereza kuri iyo nkuru dusomeye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger kubungabunga umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum umuryango wiwe n'abandi b'ivyegera vyiwe Madame Karine Kaneza na Tulia icegera eh, cy'ubujejwe Afrika muri iryo shirahamwe yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atangura amubwira amakuru bafise ku kugene Perezida Bazoum amerewe amakuru dufite ni uko nk'uko twabishikirije muri kominike yacu ni uko perezida Bazoum n'umuryango wiwe umupfasoni wiwe umuhungu n'abandi baba bari kumwe nawe badafise icyo twita elegitirisiti umucanwa kuva itariki zine nta bantu bamubona ntara abagenzi bahora baza kumuremesha no kumuramutsa ntibagishobora kuza abana biwe barashoboye kudushikiriza ko n'imiryango y'aho yugariwe bashize ko ibintu by'amashene atawegera aho bamufatiye baratubwira ko umwana wiwe w'umuhungu afise ingorane z'umutima agwaye turongera turamenya yuko umuganga wiwe n'umuavoka batarashobora kumubona kuva izo tariki zine ko rero hari abantu babangamiwe baranatubwira yuko n'abandi bari muri guverinoma yiwe batazi neza aho bafungiwe rero si perezida Bazoum gusa n'umuryango wiwe mugabo hariho n'abandi n'abandi bafunzwe batazi neza aho baba bari hariho nk'umugenzi w'umwe yatubwiye ati ibibateye ibibazo ni uko amagara ya perezida Bazoum y'umupfasoni nawe wiwe ashobora kubandanya abangamirwa barongera baratubwira bati kandi twebwe tuba mu gihugu no muri kominote ibintu nk'ibyo bidutera amakenga kuko turi abantu bashima kandi bishimikiza kuri respect dignite y'umuryango none mwaba mwarashoboye kuvugana n'abasirikare bamukuye ku butegetsi niba se mwaravuganye n'iki mwabasabye ubu ntiturashobora kuvugana nabo nkumbure bizoba mu minsi mu minsi iri imbere mugabo gikuru nk'uko twabyanditse ni uko tubasaba gufata ake kwishimikiza kubandanya tubasaba yuko bemerera abashinzwe agateka kazina muntu ushobora gushikira perezida Bazoum n'abandi bafunzwe bandi n'umuryango wabo tubasaba yuko abagwaye baba umuhungu wa perezida Bazoum n'abandi bashobora kuba basinzikajwe na detention barimo bashobore kuronka kuvugwa bashobore kuronka no kumenya icyo boba bafatiwe babatwara imbere y'amashuridikisiyo kugira bashobore kumenya ibirego no kwiregura tukongera tukabasaba yuko ama institution international na regional ari y'utwara araba agateka kazina muntu mu bihugu byose aba komisiyo africaine des droits de l'homme et des peuples n'izindi aba komisiyo nationale nigerienne ishinzwe guharanira agateka kazina muntu bashobore gushikira umuryango wa bazu n'abandi bose boba bafunzwe karima kaneza na turiya ikegera cy'ushinzwe afurika mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa perezida Mohamed Bazoum bakabishije ko bashobora kumwica mu gihe bugira igihugu kibanye na kimwe cyo gukoresha inguvu za gisirikare naho muri leta ya Hawaii irimo ibihari Pacifique mu burengero bwa leta zunze ubumwe za Amerika rimwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu mirongo itanu na batanu nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza na wikendi nziza